mwandanya kumviriza ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro bafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ribicishije ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu turi no ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jowe diane ninahazo muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini inyuma y'ayo makuru nza kuba ndi kumwe namwe mu kiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ikiganiro iwanyu mu ntara muraza gukurikirana ikiganiro c'umuziki na mugenzi wacu thomas kamirindi amakuru yo mu karere tubafitiye tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahavugwa abanyepolitiki n'abanyamadini bo muri kivu ya ruguru basaba abanyagihugu kwigenza buke buke mu gihe baharanira uburenganzira bwabo bwo gushikiriza ivyiyumviro muri kino gihe c'amatora ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu muri kongo claude ganza munyamagana kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ibikorwa byari byahagaze mu bice byinshi by'umujyi wa goma urujya n'uruza rw'abantu ntirwari ku kigero rusanzweho ni nyuma y'uko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye abaturage kwigumira mu ngo zabo ariko nko mu duce twa majengo na bwene hagaragaye abaturage biganjemo urubyiruko biraye mu mihanda bawurundamwo amabuye mbere y'uko batatanywa n'abasirikare n'abapolisi bari babyiteguye abapolisi bari banyanyagirijwe hose mu mujyi wa goma nibo bakomye imbere bigaragambya ntabwo ibi byamaze umwanya munini ariko kuko imvura nyinshi yaguye iri mu byafashije abapolisi gucubya amarere y'abigaragambyaga umupasiteri umwe twaganiriye ariko utashatse ko dutangaza imyirondoro ye yahamagariye abanyepolitike kudashora abaturage mu myigaragambyo iviramo bamwe kuyigwamo ubushyamirane ntacyo bwatugezaho ndabivuga mu nyungu rusange kuko iyo hagize abicwa abarabo mu miryango yacu abana bacu abavandimwe n'abayoboke bacu n'abayobozi ndasaba abaturage bo mu bice binyuranye kwitwararika ndasaba n'abiyamamariza ko badepite ku rwego rw'intara n'urw'igihugu guharanira uburenganzira bwabo mu mahoro kugira ngo turengere abaturage bacu imitungo yacu n'igihugu cyacu kugira ngo abatifuriza kongo amahoro batabyuririraho bamwe mu biyamamarije kuba abadepite muri iyi ntara ya kivu ya ruguru ari nayo irimo uduce twa butembo na beni tuzategereza gutora mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha bavuga ko icyemezo komisiyo y'amatora yafashe cyo gusubika amatora mu bice bya beni yumbi na butembo cyabaguye nabi inzitwazo ntizabuza abaturage gutora komisiyo y'amatora irigenga ntikwiye guhabwa amabwiriza n'ubutegetsi ikwiye kubahiriza inshingano zayo natwe rero turashikamye turasaba abaturage guharanira uburenganzira bwabo ko byaba kose inzira wacamo zose urwanira uburenganzira bwawe ziremewe kandi umuturage uceceka uburenganzira bwe buhonyangwa aba umufatanyacyaha uburyo rukumbi bwo guhererekanya ubutegetsi ni ugutora tariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'umunani nibo batanze iyi tariki bishyiriraho ingengabihe rero bagomba kubyubahiriza n'ibitabibyo abaturage bazakoresha uburyo bwose kugira ngo igihugu gisubirane ubusugire bwacyo repubulika ya demokarasi ya kongo yahuye n'ibibazo birimo iby'indwara z'ibyorezo nka ebola n'iby'intambara mu bice bitandukanye cyane cyane mu burasirazuba bwayo sosiyete sivile mu mujyi wa goma isanga iki cyari igihe cyo kubona ubutegetsi buzashyira iherezo kuri ibi bibazo byose uyu ni bwana mariyo ngavo uyobora sosiyete sivile mu mujyi wa goma kongo yaciye mu ishavu ubushomeri intambara ubwicanyi gukora udahembwa n'ibindi dukeneye ko biciye mu matora hajyaho guverinoma izi ibyo ikora n'abadepite bayigenzura no gutora amategeko yita ku makene n'inyungu by'abaturage guverinoma yita ku mibereho myiza y'abanyekongo hari ibibazo bya ruswa mu nzego nyinshi dukeneye rero abategetsi b'inyangamugayo bazateza imbere igihugu kuva mu masaha ya saa cyenda kugeza ku mugoroba urujya n'uruza rw'abantu rwari rwongeye kwiyongera ariko amaduka menshi yafunze umunsi wose ku masangano y'imihanda hakomeje kugaragara abapolisi bambariye urugamba bafite ingabo indembo n'ingofero zikingira umutwe bari kumwe na bagenzi babo bafite imbunda nko ku masangano yo hafi ya univerisite ya goma hari hari abapolisi benshi bamwe bicaye ku ruhande rwo hepfo abandi ku rwa ruguru ahagana mu masaha ya saa kumi n'ebyiri nibwo batangiye kuva aho biriwe uretse ibice bya beni butembo na yumbi komisiyo y'amatora yatangaje ko bitazatora tariki mirongo itatu z'uku kwezi byitezwe ko ahandi amatora azaba claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda naho abanyagihugu bo mu karere ka rurindo kari mu majyaruguru y'u rwanda babwije ry'amerika ko ikibazo c'ubukene cababereye intambamyi yo gushika kw'ihangiro bari barihaye muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani turiko turasozera ni mu kiganiro bahaye mugenzi wacu eric bagira ubusa umwaka warangiye warangiye neza warangiye mu mahoro dufite amahoro ntacyo tubaye burya umutekano wa mbere ni amahoro kubera ko dufite amahoro n'umukuru wacu w'igihugu yatugiriye neza twayijirije neza rwose noheli yatubereye nziza iduha umutekano mwiza umukuru wacu w'igihugu yarakoze arakabyara niwe tubikesha rwose mubyeyi wacu hano nkurengeye ampaye na kavuyo pe kubera ubumuga nari mfite nubwo rero rwose nariye kantuheri neza barayampaye ndaturya none se ubwo kabunani nako uritegura kuzakarya neza se bimeze bitaho bunani nzaburya neza none se baratubwira bati rya dukeya utundi utuzigame ubwo rero utwo nashigaje nzagenda ntuzane nuko nanjye ndya hari ingamba waba ufite mu mwaka ugiye gutangira uyu mwaka ugiye gutangira se narawutangiye ejo bundi hari agatsinda twiteje imbere nuko rero nkajyamo ku bw'udufaranga ne nasaguye ubwo rero ndavuga nti kuri iyo ntego y'uko utwo dufaranga batuma nzajya mvunguraho nanjye njyanemo nicane n'abandi nanjye nimbona turashe ku ntego nanjye ngira icyo ngeraho nk'iki nzaba ngura agatungo gato agatoya ntuzi ko kakugeza ku kinini uyu mwaka urangiye neza icyangombwa ni amahoro cyane nko mu muryango wanjye rwose ndabona ari amahoro sinzibagirwa ko umwaka utaha ngomba gukomeza ubuzima no kuvuga ko ntagomba gusesagura wowe bimeze bite muze urangiye urangiye ute ku ruhande uyu mwaka rwose ngenda ndabona undangiriye neza kuko ibyo nariyemeje kuba nageraho narangije kubigeraho ubu nanone ngiye gufata gahunda y'undi mwaka ubwo ni nk'ibiki mwaka undi mwaka ndateganya wenda kuzaba mfite inka nyine nkatwe b'abacanshuro biba bitugoye ariko turihangana tukakora uko dushoboje abacanshuro uravuga iki baba bavuye mu karako ubuze ko tuvuye gukora magana inani ubu bonane nayirya nk'uko uyu mubosi yayirya cyangwa uyu noheli nabyo niko byagenze se nabyo ni uko biba byagenze mu buzima busanzwe ni uko binakomeza nta nubwo ari iminsi mikuru yonyine niko dusanzwe mu yandi magambo umwaka ushize ntabwo wakubereye neza umwaka washize se navuga se ko byambereye neza gute ko iyo ufite ubuzima ukabyuka ukajya gushaka icyo kurya wagira imana ukabona aho ugikura nuko nyine nawe niko byagenze se muvanye hamwe none mwiteguye gutangira mutewe wa bibiri na cumi n'icyenda mwe twiteguye neza kuwutangira uko turi nyine nuko niko tuzawakira nta n'ingamba ku bintu bishya muteganya ntazo babiteganya ute ntaho babiteganya ngiye kuvuga uti wenda ubutaha nzaba mfite wenda amafaranga nkagura ihene cyangwa wenda nkagura inka none ntaho tubiteganya ndetse ubu wakorera amafaranga magana inani ukavuga ngo uzagera ku ntego yo kuvuga ngo wenda ngo ngo uzubaka inzu ngo cyangwa uzagura inka byakugora kugira ngo uzabigereho nk'ubu ngubu dukorera amagana inani umuntu aba afite abana ari kurera wenyine yabaze kuba uri wenyine rero ugakorera ayo mafaranga kugira ngo uzajye kugera ku kintu cyaguteza imbere biba bigoye ndetse rero nk'ubu mfite abana babiri mbarera njyenyine ubu ishuri rigiye kuza mbazwa amafaranga y'ishuri kurya kw'abana urumva biba bigoye mbo bibiri na cumi n'umunani nenda kurangiza nari napanze ko nshobora kuba nakorora cyangwa se nkubaka ariko bitewe na bwa bukene nakubwiye byaje kuza kurangira ntabigezaho nabuze akazi wenda nawe nkabonye nkabona yo kurya ariko muri gahunda zanjye wenda imana ibimfashijemo umwaka utaha ya nkoko nari nahize muri uyu mwaka nkaba nsingireho ndamutse ngezemo ubuzima sindware nayigeraho rwose nkurikije ko numva imbaraga zanjye ziri umwaka wa cumi n'icyenda tuzawushobozwa n'uwiteka kuko ubu ngubu ibyo nzi n'ibyo ndangije biri imbere ntabwo mbizi ndavuga ngo uwiteka ashoboje nshobora kuzagura itungo cyangwa se nzakora imyubakire gutya na gutya ibyo nzi ubu n'ibyo narangije ibiri imbere ntabwo mbizi mbese tubara ubukeye nabyo ntabwo ari ibyacu umwaka ushize n'uyu nguyu mbona bitandukanye umwaka ushize byibuze hari ukuntu agafaranga kajyaga kaboneka mu mpera z'umwaka ariko ubu ngubu byo wapi kabisa wapi ifaranga ryarabuze abaguzi iki ikintu kigendanye n'ibintu by'ubuhinzi n'ibiki byose ntabwo n'imyaka nanone yeze cyane hari imyaka usanga yareze usanga no mu masoko ibi bintu bimeze neza
radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ababyeyi ntitwigeze tubwigwa iyo desiziyo yafashwe na minisiteri y'uko abana babwiza gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'ababyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafise uyu ni edouard ndikumasabo arongoye komite y'ababyeyi barereye mu gihugu cy'u burundi yamiriza ingingo y'ubushikiranganji bujejwe iby'indero muri icyo gihugu itangisha amafaranga azokora amatora ya bibiri na mirongo ibiri ku bana b'abanyeshuri iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabe hafi y'amaradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze abakorera mu isoko ridandarizwamo ibitungwa ahitwa rugari ni mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga ko bariko bakora bahomba kuko isoko ryabo ritubagiye ndetse rikaba ridafise ibikorwa remezo nkenerwa inzego z'ubutegetsi zo zirabizeza ko bitarenze umwaka uza wa bibiri n'icenda wa bibiri na cumi n'icenda iryo soko rizoba ryubatswe mu buryo bwa kijambere inkuru irambuye na mugenzi wacu mu rwanda temistokle mutijima birahombye cyane nk'ubure ugeze hariya hepfo wasanga abantu bose biviriyemo inka zasigaye zonyine mu isoko riragira haragura inyerere ikubita ipfukamiro hasi ndange kireho undi muntu cyangwa se nyihembere n'ingorofani ni bamwe mu bacuruzi b'amatungo bakorera mu isoko rya rugari riherereye muri nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda baragaruka kuri zimwe mu ngorane bahura nazo bitewe n'uko iryo soko ritubatse mu buryo buboneye ni isoko mpuzamahanga ry'amatungo rihurirwamo n'abanyarwanda bo mu turere twa rusizi na nyamasheke n'abakongomani baturutse ahanini muri teritwari ya kabare no ku kirwa cy'ijwi mu ntara ya kivu y'amajyepfo ndetse ryajyaga rinaremwa n'abarundi mbere y'itituka ry'imibanire y'ibihugu by'u rwanda n'uburundi kuba iri soko ritubatse mu buryo buboneye ariko biragira ingaruka ku barikoreramo bidasize n'abarituriye nk'iyo twugamye gutya inka ziracika bakaduca abaturage amafaranga kubera itanubakiye nyine ngo zigume mu gipangu n'ibimvura iguye ngo zigumemo ugasanga nabyo ni ikibazo zirona zamara kona mbo wajya kwivuga ku mutekano umutekano nyine ukamuca nk'ibihumbi bitanu wowe nyiri imyaka bakaguha nka bibiri nabo bagasigana bitatu ikiyongera kuri ibyo abo bacuruzi bagaragaza ni imiterere y'iri soko n'aho riherereye bituma bagwa mu gihombo cyane cyane mu bihe nk'ibi by'imvura nk'ubu urabona ko imvura yaguye hanyereye muri iyo hanyereye umukongomani kugira ngo aze atugurire bisaba taransiporo kugira ngo igere ku kiba ubwo iyo taransiporo yarimo atugurira inka bisaba kubanza kugira ngo ayikore bityo nyine tugahendwa bitewe n'uko ritari hafi y'aho bazuririza ku mafaranga rikugurira ifu ku kivo bashobora kuyikata nka makumyabiri cyangwa se cumi na bitanu iri ahangaha bitewe n'ikibazo cy'ibikorwa remezo bifasha mu buhahirane mpuzamahanga bidahari abacuruzi baturuka muri kongo bo baragaragaza inzitizi zishingiye ku mikoreshereze y'ifaranga nka kimwe mu bibagora
twiwacu dukoresha amanyekongo iyo tugeze mu rwanda rero duhura n'ikibazo cy'uburyo twavunjisha ayo mafaranga ngo tugure ariko haramutse hari aho bavunjishiriza hafi aha biboroheye abacuruzi bajya bajyayo bakavunjishiriza hano rugari hanyuma tukagura izo nka nta kindi kibazo ntabwo twajya tunyura kamembe tujyanywe no kuvunjisha abacuruzi bagenzi bacu baratwihererana bakatuvunjira uko bashatse bakaba banaduhombye nibura nibadushyirireho ibiro byo kuvunjishirizamo byimuka ku buryo bajya bakora ku munsi w'isoko bagasubirayo gutyo gutyo abo baturage bavuga ko hashize imyaka irenga itanu inzego z'ubutegetsi zibasezeranya ko isoko n'ibikorwa remezo bijyanye naryo bigiye kubakwa ariko amaso yaheze mu kirere bakongera gusaba rero ko ibyo byakorwa twebwe twakwifuza ko batwubakira isoko ryubatse neza ku buryo inka zitava mu rupangu ngo zigende inyuma naho si imisoro nyine ko batubwira ko yubaka isoko igakora imihanda nyine ubwo tukibaza isoko iyo ryasenyutse nyine ubwo nabyo tukabigiraho ikibazo isoko riramutse ryubatse uri kubakwa mu buryo bwa kijyambere ntabwo inka zinjiye mu mu isoko rya- zashobora gusohokamo ngo zirukanke ziye konera abaturage imvura yagigwa ntihagire uva mu isoko bakugama bubakiye ku mpande banahagurira kuko no mu nzu isoko riberamo bigatuma n'ubundi nta kibazo igihombo ntikibeho inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke zo zirakomeza kwizeza abo bacuruzi ko bitarenze umwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda isoko mpuzamahanga rya rugari n'ibikorwa remezo byaryo bizaba byamaze kuzura ubu rwiyemezamirimo yamaze kumenyekana uzubaka isoko icyo bagiye gukora ni ukwihutisha kubera ko ni n'igikorwa kiri mu mihigo y'abaturage b'akarere ka nyamasheke tukaba twizeye yuko uyu mwaka urarangira hari aho bigeze kandi mu mwaka utaha isoko rizaba ryarangiye ari isoko ry'inka ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye eh, na rugari cross border market harimo aho bazarira harimo aho bashobora kuruhukira harimo aho bashobora kuryama hariho mabiro de shanje harimo ibintu byinshi uwo ni bwana kamari eme fabie utegeka nyamasheke iri soko rya rugari kuri ubu rihurirwamo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani ryagiye rivugwamo ibindi bibazo bishingiye ku ihezwa ry'abacuruzi b'abanyekongo hagashyirwa mu majwi bamwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda ko baba ari bo babiri inyuma icyakora inzego z'ubutegetsi ziravuga ko ubu ibyo bibazo byo byakemutse hasigaye ikirebana n'ibikorwa remezo gusa temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi duhereye mu gihugu c'uburundi aho muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umu- n'umunani abarundi bahungutse bava mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca tanzania bangana ibihumbi mirongo itanu na bibiri bivugwa n'ishami rya onu ryitaho impunzi hcr abenshi muri bo bahungutse bava bahungutse basubira mu ntara zihana urube na tanzania mu buseruko no mu manuko bw'uburundi ishami rya onu ryitaho impunzi mu burundi basigura ko abarundi batahuka ku gushaka kwabo ari abava mu makambi ya nduta na mutenderi ibindi na mugenzi wacu fidel antoine sabimana kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi bahungutse ku gushaka kwabo bavuye mu gihugu ca tanzania bangana ibihumbi mirongo itanu na bibiri nk'uko icegeranyo ca haser ishami rikorera mu burundi kivyerekana abo barundi bagizwe n'imiryango ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo indwi n'umwe ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana bagizwe n'abana harimo amajana icenda na mirongo indwi baburanye n'abavyeyi babo muri abo ibiharuro dukura mu ishirahamwe ya ser ibice bibiri kuri bitatu vyabo baciye ku mipaka ya Kisuru mu ntara y'Urugi mu buseruko bw'u Burundi no ku mupaka wa Mabanda intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi ivyo bihumbi birenga 50 vy'abarundi batahutse nabavuye mu makambi y'impunzi arahitwa Mutenderi district ya Gakonko na Nduta district ya Kibondo hose iri mu ntara ya Kigoma abenshi bavuga ko bahisemo gutaha kubera ubuzima bibabayemwo muri ayo makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania muri komine Mishiha intara ya Cangutse mu buseruko bw'u Burundi bamwe mu batahutse barayaze n'ijwi rya Amerika baravuga imvo zatumye batahuka ingya barazigabanije Ubanjya tsinganiki.
twaradupokera ingya z'indwi zibiri baca bazicamwo kubiri umva ni nki- ibi- i- biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu ni ibiro bine n'amagarama amajana atanu Gacu- eh, ku muntu ugaca ubirya indwi zibiri Indwi- mu ndwi imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafise rero gukora aka- ako gafaranga utadandaza nturonka ikintu ufungura tugiye gupokera twabibona mm, izo njya ntizaducica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira gutaha hariya twari tubayeho nabi wobo twari tubayeho mu buzu bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu kuza arigarukira by'umwihariko abigeme n'abagore bavuga ko bari mu bantu babangamiwe cyane mu makambi y'impunzi aho ari abagabo bashaka kwikika inyuma y'ubukene bubahanze urabona nk'umuntu w'umukenyezi nka je nari nagenjeye nyine se najyanye n'uwo muhira usanga nyine abantu b'abagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore usanga abantu b'abagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri ure- ni kuri burende boye gusiturirako bagukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashutsi ugaca rero uvuga ati none je nkanje ka- nyine nitahire sinze mererwe nabi mu nkambi aba barundi bahisemo gutahuka baremeza ko bashyize ku gataka k'uburundi bakiriwe neza ntashe je banyakiriye neza nta ngorane ngaha nta kibazo cabayeho abategetsi nyine barakwakira kamwe kawayida ugashikira iwawe ho wasize kajono anatora umukuru w'umutumba wa mishiha komine mishiha intara ya cankuzo aravuga uko abo barundi batahuka bakigwa bashitse ku mitumbi wabo twe bashitse tu- tumenyesha bamaze icumi abarongoye ubucimire ko babonye umuntu yahungutse ko bacaza kumwanzuza ga tumushire mu rutonde tumwandike tange raporo ko hari ingo zahungutse habasha tubakira nta kibazo ivyabo mbega mwasigaye murabikurikirana kugira ngo ntihagire uwonona neza cyane ndetse kanatsinda bahunze twabikurikirana ibyaho kugira ngo ntagire abasoma bavyiba aho benshi ba- bashaka kugira ngo bavyitize canke babigure twaca- twa- twaguma twigisha bene igihugu ko umuntu azogura ikintu c'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji- a- ashika mu bintu vyiwe ikigaragara mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu haseya nuko abataha benshi baturuka mu ntara za ruyigi muyinga cankuzo makamba na rutana igihuriweko n'izo ntara nuko zose zihana urubibe n'igihugu kibanyi ca tanzania ku ruhande rw'ubuseruko n'ubumanuko bw'uburundi ikindi kiboneka muri ico cegeranyo ca haseya nuko impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu bakijijanya gutahuka inkambi ya nyarugusu iri muri distrikti ya kasuru naho nyene ni mu ntara ya kigoma ishiramwe haseya ishami rikorera mu gihugu ca tanzania bavuga ko abarundi bahungiye mu yandi makambi bakunda kungururiza mu nkambi ya nyarugusu nyarugusu ibamwo abarundi n'abakongomani bacanze hakaba hari n'abari mu mugambi wo kwimurirwa mu gihugu kigira kabiri c'ubuhungiro aho bajanwa mu bihugu vya buraca nk'amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bakavuga ko abo barundi bahurumbiriwe kambi ya nyarugusu kugira ngo barabe ko bogira amahirwe yo kuja muri uwo mugambi wo kwimurirwa iburaya canke muri amerika mu cankuzo fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika fidele d'antoine nsabimana arakenewe tuve mu burundi duce tukubitira mu rwanda ariko n'ubu tuvuga iby'impunzi z'abarundi aho abarenga ijana baba i kigali mu rwanda ari bo bamaze kwitura ikigo gifasha abahuye n'ihahamuka kubera amabi bakorewe imbere y'uko bahunga igihugu cabo ikigo kibakira gisigura ko abamaze kucitura ari abari barapfunzwe ababuze ababo canke abahohotewe bigatuma bagira ihahamuka ico kigo citwa centre gira umuntu cemeza ko hari abamaze gukira kuko bakiriwe bakongera bagakurikiranwa n'abahinga bazi kuvura ihamuka muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu rwanda pierre claver niyo nkuru ikigo cyitwa réseau africain pour la paix la réconciliation et le développement durable kizwi nka centre gira ubuntu kiri mu kigo c'abihebeye imana centre christus i kigali cavutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka gitanguzwa n'abapadiri ariko ubu harimwo impunzi z'abarundi barimwo abigisha muri kaminuza ivyerekeye politike hamwe n'abadogiteri b'abaganga intumbero yaco ni ugufata mu mugongo kwitaho no gufasha impunzi z'abarundi zahuye n'ihahamuka biturutse ku mabi bakorewe imbere y'uko bahunga inyuma y'amezi ane ico kigo kivuga ko kimaze kwakira impunzi z'abarundi zirenga ijana bahuye n'ihahamuka padiri innocent rugaragu atwara ico kigo centre gira ubuntu aradondagurira ijwi ry'amerika ubwoko bw'ihahamuka bamaze kubona tubona turama z'amoko atatu hari imwe iba ari ivu- yaravuye kuri turotire iyo baba barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa gute- guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza icyo gihe turama yabo ntaho iba yubakiye ariko nanone iyo bageze hano hari turoma yindi yiyongeramo turoma yo kutaba iwabo turoma yo kutagira famiye kutu- turoma yo kutagira akazi turoma yo kutagira abagenzi hakongeraho n'indi turoma y'ubukene ubuzima baba baramenyere kubamo akenshi buba ari ubuzima bwiza hano baza bagasanga gasanga ubuzima burahindutse ubwo nabwo hakiyongeramo iyo turoma yo yo kutagira ibintu bisanzwe ibyo kurya bihagije amafaranga ahagije yo kujyana abana ku ishuri amafaranga yo kwivuza amafaranga yo gufasha aba- abagenzi n'abavandimwe barasigaye aho baturutse hakaba na troma politike kumva ko badashobora kupartisipa mu gihugu cyabo hakaza rero no kwiheba bisanzwe iyo bibaye bigiye muri muri spirituel kumva ati harya imana yeba igihugu cyarandekuye n'imana yarandekuye kugira ngo izo mpunzi zifate ingingo yo kwitura ico kigo bamwe muri bo baba basa n'abamaze kwiheba batagitora n'agatiro yamara padiri rugaragu asanzwe ari we padiri mukuru w'ishengero katolika rya kristus avuga ko bagerageza kubitaho gushika bagarukanye icizere co kubaho kakubwira ati ngiye ntabwo nshobora kuryama ntabwo bishoboka iyo ndyamye mpita numva ye- za nduru ya mipanga nkumva za nkoni bankubitaga ati nibyo bigaruka hari n'abaza akavuga ati ngiye yonje nkafata 30 minutes muri chapelle cyangwa 40 minutes ndasinzira ako naba niwe iwanjye ijoro ryose ntasinziriye nakumva ko mfite ahantu bashobora kunyitaho mvize- mfise ikibazo ati numva nshobora kuryama nkasinzira iyi trauma uko baba barayigize kiba cyarabibateye ntabwo ibaraje umunsi umwe nakwivura ni uko twifashisha umupsikologe hari umuprofeseri wize sansi sansi politike ushobora guhuza amateka yabo ya politike ya mu burundi ya muri grand lac ya mu nanjye nk'umupadiri nkagira roro yanjye spirituelle ariko uretse nawe iyo role spirituelle n'izi resolution de conflit ubwo nanjye ndabafasha aho ngaho hagati nkababwiye n'izi conflit bundi conflit nk'iyi gihe mara igihe kingana gutya ushaka gupuranifiya ubuzima bwawe ugomba kubupuranifiya hari igihe conflit nk'iyi ishobora gutinda ikamara imyaka ntabwo ushobora kureka gupuranifiya ubuzima bwawe uvuga ngo izarangira ejo abitura ico kigo iyo ari bantu nikora baronswa n'udufaranga two gutunganya imigambi mito mito yo kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'impunzi naho ico kigo cashinzwe kubera impunzi z'abarundi ukirongoye avuga ko n'izindi mpunzi zituruka mu bindi bihugu nka kongo canke ahandi bibonetse ko bafise ibimenyetso vy'ihambuka bakigwa iki kigo nacyumvire cyane cyane kubera impunzi z'abarundi ariko hari n'izindi mpunzi nk'iz'abasudani barahari hari izindi mpunzi z'abasomali tujya tubabona ngaha hari impunzi z'abakongomani tujya tubabona ngaha turashaka abandi banyarwanda abandi barundi abandi bantu bose bari mu rwanda bafite ubushobozi ko bashobora gutangira inisitive nk'izi ntabwo ibihumbi mirongo itandatu ari benshi cyane ku buryo tutashobora kubageraho cyane cyane abababaye cyane dushobora kuba twabageraho kandi tukabagirira akamaro hanyuma dufite n'indi gurupe ya microfinance kuko hari abo twaganiriye nabo cyane cyane nk'abamama baravuga bati twebwe turoma ya mbere ikomeye ni ukutabona icyo kurya no gukene tubaha inguzanyo y'ibihumbi magana atatu buri muntu abo dufite makumyabiri gushika ubu haracakirwa abarundi bagize hamuka baba mu bisagara cyane cyane kigali n'ahandi nka muhanga gisenyi na nyagatare yamara santere gira ubuntu ivuga ko ifise umugambi wo kwagura amarembo gushika mu makambi y'impunzi pye clave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tugaruka ku bijanye n'interano y'amatora imirije mu burundi ikete umushikiranganji w'indero yandikiye abayobozi bo mu ntara muri ico gisata ribibutsa gutoza iyo ntererano bose ntibaritahuye kumwe diane ndonsi bujumbura aducukumburire mu ikete umushikiranganji w'indero yandikiye abayobozi ku rwego rw'intara itariki zitandatu z'uku kwezi yababwiye ko hibonekeza indongozi z'amashure ziriko ziranjanjwa ku gikorwa co gutoza intererano y'amatora abasaba ko bakwiye gushiramo inguvu bivuye inyuma kugira ngo ico gikorwa kigende neza kuri ibi bamwe ntibabitahuye neza nimba ayo mafaranga asabwa abanyeshure canke asabwa abigisha akarorero n'umuyobozi w'ishure rya lise ya shombo aheruka kuyatoza mu baregwa biwe nk'uko byavuzwe mu makuru yaciye ku iradiyo y'igihugu ariko rero ababyeyi bavuga ko batamenyeshejwe ko abana babo bari mu bazosabwa iyo ntererano Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi barereye ku mashure yo mu Burundi abavyeyi nitweze tubwigwa iyo decision yafashwe na ministeri yuko abana babwiza gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'abavyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafise abo bavyeyi nabo mu gutanga ayo mafaranga bafise ayandi babasabye ko babwiza gutanga ku vyerekeye amatora none vyoshoboka gute ko batora bagatangisha amafaranga abavyeyi bagasubira bagatangisha amafaranga abana ibyo by'uko abana batanga amafaranga y'amatora mu by'ukuri ntibyabwizwa kubaho kuri ibyo twarondeye umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard kugira ngo aduhe umuco ariko yashimye kutagira icyo abivuze ko turondeye umushikiranganji janviere ndirahisha telefone yiwe yahamagara ntiyitaba uko biri kose n'ubu nyene Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi avuga ko ayo mafaranga atayo bashoboye kuronka ubwa mbere abantu barakenye ubwa kabiri abana tubatangira amafaranga menshi menshi vyerekeye minerval uniforme ibintu byose vyerekeye kubaka mu mashuri baratubwira nidukotize tugakotiza ayo mafaranga waza usanga amafaranga dutanze ni amafaranga arenze urupimo amafaranga tutigeze twiyumvira ko twoshobora gutangishwa abavyeyi rero ikibagoye ni ingena baronka ayo mafaranga uko kuvuga ko abadepaye n'abaderetere b'amashuri basabwe kugira ngo bagerageze ko abana bose batanga ayo mafaranga harimwo ikintu kizogora abana bazoheba amashuri bazota amashuri bahebe kubera guko babuze ayo mafaranga yo gutanga bareke gukora ibibazo bareke kubandanya amashuri hama tube dusubiye inyuma urumva n'ubuhombe butavugwa kandi ubuhombe bumwe buteye ubwoba ishyirahamwe fenadeb riharaniye agateka k'abana ribona ko ari ukwaka uburenganzira umwana bwo kwiga mu gihe yo kwirukanwa kubera iyo ntererano ivyo bikaba binaciye kubiri n'amasezerano agenga agateka k'abana yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda mu ngingo yayo ya gatatu asaba ko inyungu z'umwana zikwiye gushigwa imbere y'ibindi vyose nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi bavuze kuri iri kete risaba abayobozi b'amashure gutoza intererano y'amatora dore kuri uyu yavuze ati emwe ababyeyi tugifise abana biga turageramiwe uyu nawe ati mbega yemwe none abana burya bararonka amafaranga dusome n'uyu yanditse avuga ati burya ibintu bitera bikomera indongozi zacu zirakwiye kwitwararika kugiranira imigenderanire myiza n'abasanzwe batanga amafaranga afasha mu matora ahandi ho tuzohasiga amabwena n'amajigo tugarukirize kuri uyu yavuze ati ntibakora ibishoboka ahubwo nyabuna banagura indero mu mashuri naye handi ho bazibuka kuyora basheshe i bujumbura diane donse ijwi rya amerika diane donse no kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwategure mwongera mushikirizwa na jewe diane nahazwe yakoze amabwire ya biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur joe yayashikanya iwanyu twemituti mubandanye kuranirwa mu banyu no mu byanyu